ry'Amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere ku rwanda n'ubufaransa aho itsinda ry'abashakashatsi cumi na batanu leta y'ubufaransa yari yarashyizeho gucukumbura uruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ku wa gatanu ryashyize ahabona raporo yaryo iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside ubufaransa bwigeze bukora ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside inkuru y'ijwi ry'amerika turagezwaho na tim harris ishimwe komisiyo yari imaze imyaka ibiri ishakisha uruhare rw'ubufaransa muri jenoside yabaye mu rwanda muri mirongo icyenda na kane yanzuye ko ubufaransa bwatinze cyane kumva uburemere bw'amahano yahitanye abantu barenga ibihumbi magana inani gusa iyo komisiyo yavuze ko nta bufatanyacyaha ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda iyo komisiyo yasohoye icyegeranyo kivuga ko ubufaransa bufite uruhare ruremereye kandi runini mu guteshuka kwateye ubwo bwicanyi ibyakunze kuvugwa ko ubufaransa icyo gihe bwari buyobowe na perezida francois mitterrand butakoze ibihagije ngo buhagarike jenoside byatumye umubano w'u rwanda n'icyo gihugu uzamo igihu mu myaka ya za mirongo icyenda kubera iyo mpamvu perezida emmanuel macron w'ubufaransa yashyizeho komisiyo igizwe n'abantu cumi na batanu mu kwa gatanu muri bibiri na cumi n'icyenda kugira ngo igaragaze ibyabaye mu rwanda hagati ya za mirongo icyenda na mirongo icyenda na kane abategetsi bo mu biro bya macron batangaje ko iyo komisiyo itari igamije gutsura umubano hagati y'u rwanda n'ubufaransa gusa ahubwo muri rusange no ku mugabane wa afurika kuko n'ibindi bihugu bifite ibibazo ku buryo ubufaransa bwitwaye icyo gihe abayobozi bo mu biro bya macron bavuze ko icyegeranyo cy'iyo komisiyo ku ruhande rumwe cyanenze ubufaransa kuba bwananiwe mu byerekeye politiki inzego ubuhanga n'imyitwarire ikwiriye ariko icyo cyegeranyo kivuga ko abashakashatsi nta bimenyetso babonye bigaragaza ko intwaro zivuye mu bufaransa zajyanwe mu rwanda jenoside imaze gutangira iyo raporo kandi yavuze ko nta makosa ingabo z'ubufaransa zari mu rwanda icyo gihe mu cyiswe operation turquoise zakoze u rwanda rwakomeje gushinja izo ngabo gushyigikira leta y'icyo gihe iregwa gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside iyo raporo kandi yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside ubufaransa bwigeze bukora ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside gusa icyo cyegeranyo cyasanze harabaye ibitaragenze neza mu byerekeye kwemera uko ibintu byagenze ari nabyo byatumye leta y'ubufaransa n'igisirikare bafata ibyemezo bafashe iyi raporo yasobanuye neza ko itagamije kugira uwo isarika uruhare iyo raporo izagira mu gutsura umubano hagati y'u rwanda n'ubufaransa ntibiramenyekana by'umwihariko uko perezida w'u rwanda paul kagame ari buyakire itangazo ryasohowe na leta y'u rwanda kuri uyu wa gatanu ryavuze ko ryakiriye neza iyo raporo nk'intambwe ikomeye mu byerekeye kumva kimwe uruhare n'ubufaransa mu rwanda ryavuze ko mu byumweru biri imbere u rwanda ruzasohora raporo y'iperereza ryarwo perezida macron yari yizeye ko iyi raporo iri burangize ikibazo cyari kimaze imyaka makumyabiri n'itanu hano ku ijwi ry'amerika twagerageje gushakisha inzego za leta y'u rwanda ndetse na komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwanda ngo batubwire uko bakiriye iyi raporo mu buryo burambuye ariko kugeza ubu ntabwo birabasha kudukundira nibishoboka turabibagezaho mu makuru yacu ataha tuje mu burundi aho nyuma y'urugendo perezida evariste ndayishimiye w'icyo gihugu yagiriye mu misiri ubu atangaza ko misiri igiye gufasha uburundi mu rwego rujyanye n'ubuzima ubuhinzi inganda itumanaho n'itangazamakuru eloge wili kaneza arakomeza inkuru aganutse perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaganiriye neza cyane na mugenzi we w'igihugu ca Misiri na cane cane mu bijanye n'umutekano muri Afurika uhungabanywa n'imigwi y'iterabwoba hamwe n'inyeshamba hatanga urugero rw'imigwi y'iterabwoba ibangamiye cane cane akarere k'uburaruko bw'umugabane hamwe n'inyeshamba zigwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RCC na Ndayishimiye ariko banavuganye kandi ku bijanye n'ibisata ibihugu vyabo vyofashanyamwo mu iterambere ibisata bikuru bikuru Burundi na Misiri bigiye gukomezamwo kurusha imigenderanire n'amagara y'abantu burimyi n'ubworozi guhingura ibigize itunga kama ba mukerarugendo no gutuma tumana kw'amakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko mu minsi ya vuba ivyasezeranywe byose bigiye kuja mu ngiro Evariste Ndayishimiye tugiye nko ku gisata cy'uburimyi bo barafise uburambe murazi ko ba mu bugaragwa batunzwe no kuvomera twebwe natwe turira iyo imvura itaze nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira bobo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije aho rero tukaba twaramaze kugiranira ayo masezerano hakaba n'amasezerano mu bijyanye rero n'indero amagara y'abantu hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire y'uko ibi bihugu bibiri amareta yabyo yotemberanira nk'ugiye iwabo ni ukuvuga y'uko abakozi ba leta b'i burundi be nabo mu misiri bakagendera igihugu cyacu atangorane twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye y'uko bari ku kivi ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo abanyafurika n'abantu bitonda bobo ni abantu twasanze biteguriye gushyira mu ngiro ibyo twasezeranye byose mbere n'abagwizatunga baho baragiranye inama n'ab'iwacu inama ndende muzobona mu minsi itarambiranye kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo rero bobo ntabyo gutera bavuga bati twebwe ikintu tukivuze kiba kibaye mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutevye ni ukuvuga yuko twebwe natwe icyo kigwa bazokitwigisha kuko nk'ubu utuze amasezerano hariho aboca bayafata bagaca bayashyira mu bubati bakinumira ntibigere bategura kuko mu byo batubaza batubaza bati murafise imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe kuko twagiye mu bisata byose bamwe bose mu byo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kujya bisanzwe mu migenderanire ibihugu biguma bivuga amajambo dushaka imigenderanire dushyira mu ngiro kandi uburundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegerezwa kubwunguruza kuko bo barateye imbere abagendanye n'umukuru w'igihugu mu bibanza batemberereye harimo umuji uri kuri metero mirongo ine na bitanu by'umugwa mukuru kayiro ariko hubakwa umugwa mukuru wa politike mushasha wa Misiri ukaba ariyo shantiye ya mbere nini muri Afurika iriko irubakwa kuva mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uri ku mahegitari ibihumbi cumi n'indwi akaba akora ko buri munsi abakozi barimo abasirikare abahinga mu vy'ubwubatsi n'abakozi basanzwe baharurwa mu bihumbi amajana abiri perezida w'uburundi yaronse umuhango ko nabo igihugu ciwe kigiye kwigishwa uko bene iyi migambi irangurwa bacabonera n'akaryo rero ko kudutembereza mu gihugu cyabo tubone ingene cifashe cyane cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki bariko bawubaka neza cyane bafise abahinga kandi byose nibo bavyikorera bafise abahinga bagaca kwereka mu mwanya mutoyi bimaze kuko ntibararenza imyaka ibiri batanguye kubaka ariko twasanze ubu uheshi amazu y'ubushikiranganji n'amashingamateka byose barahejeje kubyubaka ndetse n'aho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka ibiri bamaze kubaka uburaro bw'abantu miliyoni zibiri murumva yuko ari abantu bazi kwihuta mu gukora rero natwe twaciye tuboneraho akaryo ko kubasaba yuko abo bahinga babo na cane cane bajya bahinga bazi gutanga igicapo c'igisagara abazi kwerekana amazu abereye ijisho ko nabo boza rero mu mugwi uzoca uza vuba barimwo abo bahinga bazoca baza kugira ngo dufashanye umukuru w'igihugu c'u Burundi muri no rugendo yahoramwo mu Misiri yari yajanye n'abashikiranganji ba leta yiwe bane hamwe n'abanyemari baserukiye amashirahamwe y'ubu ubucuruzi n'amahinguriro bagera kuri icumi iruhande y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayuba handayishimiye atigara asigana rimwe mu ngendo zine zose amaze kugira hanze y'igihugu kuva agiye ku butegetsi ihutihuti mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biturutse ku rupfu rw'uyasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva ku ntwaro za gisirikare zakomboye ingoma ya cami mu myaka ya mirongo irindwi igihugu ca Misiri gifitaniye imigenderanire myiza n'Uburundi mu bisata bitandukanye harimo ibijanye no kwivuna abansi Eroge Urikaneza ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ni mwakize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika nk'uko musanzwe mubimenyereye uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ku burenganzira bwa muntu mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio murabana nanjye Nicole Giraneza mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ngingo ya mirongo itatu na karindwi mirongo itatu n'umunani mirongo itatu n'icyenda ndetse n'ingingo ya mirongo ine ziha uburenganzira buri munyarwanda wese ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru n'ubundi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo mu bwisanzure
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
reka iki kiganiro tugitangire ku bitekerezo bitandukanye by'abaturage twaganiriye nabo mu karere ka kamonyi ni inkuru twateguriwe na nishimwe ariete
umuntu ashobora gutanga amakuru ashobora gutuma nko mu mihigo akarere kanyu cyangwa se intara yanyu isubira inyuma bitewe n'amakuru watanze bakaba bayakoresha wenda babahereza amanota makeya cya kabiri cyo ni uko abayobozi benshi cyane cyane ab'inzego z'ibanze baba bafite amafuti rero kenshi iyo utanze igitekerezo cyawe gishobora kubashyira mu kaga bakaba bavanwa ku mirimo bakaba bahanwa cyangwa se bikabagiraho ingaruka muri rusange hari igihe umuntu avuga ikintu yibwira ko ibyo abona ari ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri nta makuru ahagije abifitiye nta bimenyetso bihari aho ngaho ayo makuru abatanze amakuru atari yo kandi afite abantu benshi yangiriza cyangwa abantu benshi azageraho akaba yahungabanya imibereho yabo impamvu abantu bazira ibitekerezo batanze iyo umuntu agiye kubuyoboza ahita yumva yuko afashe igihugu cyose akumva yuko n'umuturage ayoboye ari hasi yewe nta kintu yamuvuga ngo amurenze niyo mpamvu kenshi tuziye icyo kintu ugasanga n'umuturage ibyo agiye kuvuga arabivuga nawe afite ubwoba bagira n'icyo bamubaza ku byo yavuze ugasanga atinye kwihagarara bitewe n'umuhagaze imbere kubizira bihera mu buyobozi nimba umuntu ashobora kuvuga icyo yumva icyo atekereza akabizira exactly bari imiyoborere mibi ubundi umuntu yakagiza uburenganzira mu gihugu cye cyo kuvuga ikintu cyose yumva yifuza kandi akakibonera igisubizo njye mbona ko hari igihe umuntu aba avuze ukuri wenda nabyita kwinshi kuko hari abantu bagenda bapfukiranya ukuri runaka bashaka kwemeza abantu ukuri bo bashaka kuko hari ikintu cyabakoraho se cyangwa se cyabateza ingaru cyangwa se cyakumvikana ukundi umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ibintu bigiraho ingaruka mbi ku bandi nimba ari ababiryozwa kubera ko bavuze ukuri runaka ni ukuvuga ngo umuyobozi iyo agiye kuyobora agendera ku nyungu za rusange nimba ibintu uri kuvuga biri kubangamira inyungu za rusange nge ntekereza ko ariyo mpamvu bityo rero buri wese yagakwiriye kureba ibintu avuga ese kuba uku kuri nkuvuze ubundi kuramarira iki sosiyete uko ukuri kwese ntabwo ariko kuvuga nimba uvuze ikintu ariko kikabangamira sosiyete ndumva nta mpamvu y'uko bakureka ugakomeza ukavuga kandi ari abantu uri kubangamira
barakoze aba baturage badusangije ibitekerezo byabo ku bwisanzure mu gutanga amakuru ndetse n'ibitekerezo muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'ikeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi christella umwanya n'uwawe urakoze kumpa ikaze rero bakunze b'ikiganiro dukurikiye hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kuvuga ku burenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo mu bwisanzure aho turi kwibaza tese mubona ari iyihe mpamvu bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo twihuse nzabamwita emmanuel uherereye mu karere ka rurindo yagize ati hari abantu bifuza guhora bashimwa no mu gihe batakuze ibyiza ati bityo hagira ubitangaho igitekerezo ugasanga arabizize ati icyiza ni uko hajya hasuzumwa ibyavuzwe hanyuma niba hari icyo gukosorwa gikorwe naho ngoboka jean claude uherereye mu karere ka ngoma yagize ati hari abaturage batanga amakuru ugasanga abayobozi barabakurikiranye ati icyakorwa ni uko abayobozi bakurikiranye abaturage batanze amakuru nabo bajya babibazwa dukomeza dusaba imana marie devote we yagize ati kugaragaza cyangwa gushyira ukuri bishobora kugira ingaruka ku bantu benshi ati kuko hari n'ababa bari gusuzugura abandi cyangwa batabona ibintu kimwe uzambaza imana samusoni uherereye mu karere ka nyarugenge we yagize ati bamwe mu bayobozi ntibabifuza ko imikorere yabo itanoze igaragara naho abandi babikora bitewe n'inyungu runaka bakuramo atari ko icyongeye ni uko natwe nk'abaturage ntituvuge uko tubibona kose kuko hari ibyakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi naho nyandwi Emmanuel uherereye indera we yagize ati kuba nk'abaturage dufite uburenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa igitekerezo mu bwisanzure ntibivuze gupfobya cyangwa kuvuga amagambo mabi yasoje igitekerezo cye avuga ko atari byiza gutanga amakuru udafitiye gihamya bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko namwe mukomeze mubwohereze ndakomeza mbwakire
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe tubwire ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo bamwe mu baturage bo mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru bavuga ko baryozwa gutanga ibitekerezo kimwe n'amakuru mu binyamakuru kugeza ubwo bimwa serivisi mu nzego za leta ndetse no guterwa ubwoba bya hato na hato bikozwe n'ubuyobozi bityo bagasaba ko byakosorwa hakubahirizwa uburenganzira bwabo ibi biravugwa mu gihe u rwanda ari kimwe mu bihugu byemeje uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure no kubona amakuru ku itangazamakuru ishimwe honore yadukurikiraniye imiterere y'iki kibazo Bamwe muri aba baturage n'abo mu mirenge ya Kageyo na Rukomo mu karere ka Gicumbi bavuga ko bagiye batotezwa n'ubuyobozi kimwe no kwimwa serivisi nkenerwa bishingiye ahanini ku gutanga ibitekerezo byo bitagenda n'ibyanozwa haba mu ruhame kimwe no mu itangazamakuru ku bw'ingaruka bahuriyemo nazo ntibifuje ko amazina yabo atangazwa muri iki kiganiro ikiganiro nigeze mpamagaramo ririmo ba meya n'abayobozi bo hejuru cyagarukaga eh, harimo ibyo by'ibyiciro bishya na biriya by'inunza by'uko abantu basenyerwa n'ibiza bakasaba inkunga z'amabati ndabizira babireba nabi cyane ubwo umuyobozi w'umudugudu yaje kuneka neza amenya amazina yanjye najya kumwaka serivisi noneho bw'akanira utwatsi akanga yuko navugana nawe genda ujya ahandi waba watanze amakuru gutyo bakavuga ko wareze ubuyobozi bakakugendaho waba wajya nko ku kagari ntibagujyane na murese ikibazo uko ugi- uko gikwiye bakakurengana wajya nko gushaka serivisi ku kagari bazi ko watanze nk'amakuru runaka bakavuga ngo ubwo hagiye gutanga amakuru n'ubundi niho uragenda bagukemurira ibibazo ubuyobozi ntibwakwikomya radiyo cyangwa bwikoba umuturage runaka uvuze ikintu nk'uko akizi nk'uko yakibonye kuko n'ubuyobozi rimwe na rimwe budushishikariza gutanga amakuru ku gihe rero n'igihe mu- mu nzego z'ibanze tubona bitagenda neza nabo ntabwo twumva ko tutabujijwe kuba twatanga amakuru y'uko tudahabwa serivisi ntabwo twakagombye kubizira rwose ntanze amakuru y'uko amafaranga yacu arigishwa uwo mukuru w'umudugudu atangira kutwita amazina y'inyamaswa atangira kuvuga ngo twarananiranye mu mudugudu ku yindi mbogamizi umuntu aba afite ni uko aba yabitangaje gutyo yajya no mu bandi bantu bakamuryanira inzara uretse ababerura bakavuga ibibazo bagiye bahura nabyo kubwo gutanga amakuru ndetse n'ibitekerezo bigamije ahanini gukebura abayobozi mu mitangire ya serivisi hari n'abagiye bazira gutungira agatoki ubuyobozi kuhabera amwe mu makosa anyuranyije n'amabwiriza atangwa na leta urugero ni urw'uyu watewe ubwoba n'abaketse ko ari we wahaye amakuru ubuyobozi bw'uko ari umuntu ucuruza akabari mu gihe bibujijwe byambaye umuntu azavuga ati si wowe kuba ari kuvuga ati niwe utanga amakuru koko we yari mudugudu ati koko nibyo yaramubwira nti ntabwo ari njye rwose ati babi baye ibyo rero abaturage biba bimeze nabi na- wajya witwara neza batazagutega bakakwica Eh, ariko ku bintu bigendanye n'utanga amakuru nyine akenshi na kenshi abantu barabizira cyane cyane cyane nk'iyo uri nk'ambasaderi ukunda kuvugira kuri radiyo cyane mugenzi wanjye waje kuba yatanga amakuru nyine ba- bacuruza bacururiza mu tubari inzoga zitemewe muri bino bihe bya korona virusi nta mibare igaragazwa n'ikigo runaka cyangwa se abantu runaka y'abazira gutanga ibitekerezo byabo n'amakuru nubwo hari abazira gutanga ibitekerezo byabo ndetse bakaryozwa kuvugisha itangazamakuru bemeza ko ibyo bagaragaza usanga bikemurwa nyuma yo gutangazwa dishimwe onuri mu karere ka gicumbi ku bw'ikiganiro ejo
nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe utubwire ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bugaragara mu mategeko anyuranye iyo nshoza yahawe bwa mbere inshingiye mu mategeko mu itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani iryo tangazo ryemera ko ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo biha umuntu agaciro ingingo ya cumi n'umunani yari iriya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu niyo ishimangira uburenganzira ku bwisanzure mu kuvuga icyo umuntu atekereza buri muntu wese afite uburenganzira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ibi bikavuga ko ntawe ugomba kuzira ibitekerezo bye kandi ko buri muntu afite uburenganzira bwo gushaka kubona no gusakaza amakuru n'ibitekerezo akoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose nta mupaka mugenzi wacu rugamba jonathan yaganiriye n'umunyamategeko mugabo sharif yusuf maze asobanura byimbitse icyo amategeko avuga ku burenganzira bwa muntu mu gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo aho asanga hari bamwe badasobanukiwe by'ukuri ubwo burenganzira bwabo ndetse akangurira abantu bose kubaha ituze rusange rya rubanda reka tumwumve turagaruka mu kanya dukomeza hari amategeko amwe n'amwe arengera abantu ku bwisanzure bwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo ubona ariyo mpamvu ituma abantu bahutazwa kandi ari uburenganzira bwabo iby'ubu burenganzira kugira ngo byumvikane neza buteganywa n'itegeko umuntu yavuga risumba ayandi yose mu gihugu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda cya mbere rero kuba buteganywa nk'uko mwarimu bimbajijweho kandi abantu bakaba bahutazwa ibisubizo byaba birenze kimwe kuko byarebwa ku ruhande rw'uhutajwe kandi byanarebwa no ku ruhande rw'uhutaza uhutajwe icya mbere ashobora kuba adasobanukiwe by'ukuri ubwo burenganzira bwe ko buhari cyangwa se akaba anabizi ariko atazi aho bugarukira ni nako byaba bimeze no ku ruhande rw'uhutazwa kuko nawe ashobora kuba mu by'ukuri abizi ariko nawe atazi inshingano zikomoka kuri ubwo burenganzira afite aho zihera n'aho zigarukira gusa nanone ntitwakwirengagiza bimwe bajya bavuga ko hari n'ababyirengaho cyangwa se bakabyirengagiza nkana ubwo burenganzira bakabufata nk'ubudafite agaciro gahagije bityo uko kubonyora n'uko guhohoterwa cyangwa se guhutazwa bikaba byabaho n'uwuhe mubare w'ibibazo mwakira by'abantu barenganyijwe kubwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo muri rusange wenda nahise mvuga ngo nkoresha imibare navuga iri egizagite ubu burenganzira iyo buhutajwe ku rundi ruhande hari ikibazo cyo kuvuga ngo ese uhutajwe wese ahita agira ububasha cyangwa se ahita agira inyungu zo kwiyambaza umunyamategeko ku buryo ahita akurikirana akenshi mu bibazo nk'ibi ngibi ntabwo uhutajwe yihutira kwiyambaza inzira z'amategeko ku buryo yambaza umunyamategeko uzasanga habaho gutaka hakabaho kuba yabivuga ariko hakabaho n'urugero nko kuba yakwiyambaza itangazamakuru ariko kuvuga ngo yiyambaje umunyamategeko ugiye kumufasha kimwe n'urundi rubanza rwose ngo arukurikirane kugera rugeze mu nkiko ngo rukarangira abo ngabo ni bake cyane ku buryo bitambuza kwanzura ko umubare aba ari mutoya ku bibazo nk'ibi ngibi bingeraho nk'umunyamategeko icya mbere rero cyakorwa n'umunyamategeko uko mbibona ni uko abantu bigishwa nabo bakagira umuhate wo gusobanukirwa ubwo burenganzira bwabo ni ukumenya inzira zakoreshwa igihe bavukijwe ubwo burenganzira hari n'uhohoterwa hari n'uvutswe uburenganzira akabibona kandi akaba afite n'ubushake bwo kugira icyo abikoraho mu rwego rwo gukurikirana ariko akazitirwa n'ibibazo by'uruhurirane yibaza atese ndajya he ikintu cy'ingenzi nanone ni ukumenya ese ibitekerezo ntangaza ni ibihe itegeko riteganya iki imbibi z'ibyo ngiye gutangaza zigarukira he iyo bamaze kubisobanukirwa havaho kwa gutinya ko kumva ko ibintu byose bitatangazwa kandi nanone hakajyaho kwa kubaha itegeko rya rindi rivuga ati nyamuneka nibyo ufite uburenganzira ariko hari aho bugarukira nanone harebwa ku rundi ruhande ese uyu muntu uko wawe ubu burenganzira none haba hariho impamvu yatuma ubwo burenganzira bukoreshwa mu guhohotera abandi mu gihe abantu mu by'ukuri bagomba kurengerwa kimwe n'itegeko nibwo rigaruka noneho mu gika gikurikiyeho rikagaragaza ko ubwo bwisanzure tumaze kuvuga haruguru butagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mbonezabupfu
arakoze mugabo sharifu yusufu ku kiganiro cyiza nshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka noneho dufate akaruhuko gato twumve indirimbo ya niyo bosco yiseseka turagaruka twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize
oya si ngombwa ibyamirenge ufite amahoro waba ukungahaye ibyadushimisha birasendereye wibishakira kure kure nawe undi nkawe baho nkawe ubwawe ingendo y'undi iravuna gende yawe bibi no mu byiza don't ever go down yeah ndatanga agahinda kataguherana one two three go zingura umunyaka erekana inyinyaka babaza abahetasi
nyuma yo kumva niyo bosco avuga ati hoya si ngombwa ibya mirenge ufite amahoro waba ukungahaye tugeze mu mwanya wo kumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku burenganzira bwo kujya aho ushaka
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
bakunzi b'ikiganiro tugeze muri wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo muba mwaratugejejeho mu kiganiro ngaruka kwezi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu babwira ko ubutumwa ngiye kubasomera ari ubugaruka ku burenganzira bwo kujya aho ushaka reka duhere ku butumwa bwa mukabaranga christine uherereye mu karere ka nyamagabe aho yagize ati uburenganzira bwo kujya aho umuntu ashaka burubahirizwa atari ko kubwo kwirinda icyorezo cya covid 19 hashyirwaho amategeko atambamira ubwo burenganzira ati icyakorwa ngo abaturage barusheho gusobanukirwa itegeko ni ukurushaho kuribasobanurira binyuze mu nzego z'ibanze irambo na kini uherereye mu karere ka bugesera yagize ati abaturage bakomeze gukurikiza amabwiriza kuko kujya aho ushaka bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga udakurikiza amabwiriza yashyizweho uwamahoro teoneste uri i kanombe ati uburenganzira bwo kuba umuntu yajya aho ashaka bukwiriye kubahirizwa hataho abantu bafashwa mu myumvire aho gushyirirwaho amategeko cyane cyane muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda reka duhinire ku butumwa bwa philippe uherereye mu karere ka bugesera aho yagize ati buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka atari ko nko muri ibihe by'amakuba tugomba kwihangana yasoje avuga ko akunda cyane insanganyamatsiko tubagezaho ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu philippe urakoze cyane bakunze b'ikiganiro ubutumwa mwatugejejeho bwa rubu tuzasubire ubutaha mu kiganiro nk'iki aha akaba ariho dusoreje iki kiganiro cyari gihagarariwe na n'igeneroje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma reka mbibutse ko ikiganiro ejo mu gikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika buri gihe mu masaha nk'aya njye nitwa Nicole Giraneza mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza
inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeza ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro nifata